Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, n'ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo. Kuri mikoro muri kumwe na Joe Diana Ninahazwe. Hayo makuru rero turayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane. leta ya somaliya yatangaje ko yarangije urugamba rwamaze amasaha indwi hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa al shababu ku murwa mukuru mogadishu ku munsi w'imana ejo ku mugoroba ahasize ubuzima abantu icyenda abajejwe umutekano barashoboye kurokora abatari bake igihe iyo hoteli yaterwa perezida wa somaliya mohamed abdulahi farmajo hamwe n'umushikiranganji wa mbere mohamed hussein roble bararungikiye imiryango yabuze ababo ubutumwa bwo kubahoza bose uko ari babiri basabye abanyesomaliya kuguma bunze urunani mu kurwanya al shababu igipolisi cyavuze ko aba al shababu bateye iyo hoteli bose bishwe ahandi havugwa ibisasu bitegwa ni muri siriya abantu cumi na babiri barimwo abasivili ndwi barishwe na bombe zatezwe mu modokari mu bice bibiri bitandukanye ejo ku munsi w'imana mu buraruko bw'icyo gihugu ahagenzurwa n'inteko za turukiya ishyirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu muri siriya rifise icyicaro mu bwongereza rivuga ko abantu hafi mirongo itatu bakomerekeye muri icyo gitero nta muhari wemanze ko ari wo wakoze ibyo bitero ariko turukiya ikunze kwagiriza abakirude begamiye umugambwe wabo pkk ibi bitero byiyongereye ku bindi bisasu byasambutse mu yindi modokari byahitanye abasivili umunani barimo abana bane mu gisagara ca afurine turukiya yigaruriye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu burusiya ibihumbi vy'abakoreya imyiyerekano ejo ku munsi w'imana barashwa badukiye mu bisagara bitandukanye basaba irekurwa ry'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny bubaye ubugira kabiri mu mpera y'indwi badatinya guhagarikwa n'ubutegetsi kandi badatinya n'imbeho nyinshi yazura inzara navalny yatawe mu mvuto akiva mu budagi kwivuza ishano yagiriza ko yahawe na leta ya perezida vladimir putine yagirizwa na leta y'uburusiya kutitaba ubutungane ku nsango yari yarahawe uburusiya bwarahakanye kugira uruhara mu gushaka kumugandagura ariko kandi bwaranse kubitohoza ko buvuga ko atabyemeza bufise leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bya buraya baranegura ifunga ryiwe hamwe n'igikenye leta y'uburusiya ikoresha ku bakora imyiyerekano ibi byatumye ico gihugu cagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi kwivanga mu bibera mu gihugu cabo ibihumbi by'abanyagihugu ba hong kong bahisemo guheba igisagara cyabo bakunda bimukira mu bwongereza kuvaho mu mwaka uheze bashiriwe ko itegeko rikomeye rijyanye n'umutekano kuri ubwo butaka bugenzurwa n'ubushinwa ibitigiri by'abimukira mu bwongereza byitezwe ko bizokwiyongera gushika ku bihumbi amajana bamwe bagiye kuko batinya guhanwa kuko bashigikiye imyiyerekano yaharanira intwaro ya demokarasi yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda abandi bavuga ko ingendo y'ubushinwa yo kwinjira mu mibereho yabo no kubima ibyo bafitiye uburenganzira batobyihanganira bashima kujya mu mahanga kurondera akazoza kabo n'ak'abana babo benshi bakavuga ko badategekanya kuzogaruka muri hong kong abantu baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano mu bisagara bikomakomeye muri brezil ejo ku munsi w'imana banegura ukuntu perezida jair bolsonaro ariko aravyifatamwo ku kiza ca covid cumi n'icyenda benshi basaba ko atanga imihoho canke hagakoreshwa inzira yo kumwegura biciye muri politike covid cumi n'icyenda imaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitatu muri brezil inyuma ya leta z'ubumwe za amerika iza ku mwanya wa mbere ku bantu barenga ibihumbi amajana ane na mirongo ine bamaze gupfa
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza haya n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari kuri uno wa mbere urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense mu mpfunyapfunyo rurabonana n'indongozi za bimwe mu bimenyeshamakuru bitari bigifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'uburundi kugira ngo barabire hamwe ingene vyotezurirwa amaradiyo bitegekanijwe ko azotezurirwa none ariteguriye gusubira gukora ibibazo bijyanye n'uburyo turazi yuko tuzobihura nabyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura nabyo ibyuma bimaze imyaka itanu bidakora ariko n'ibintu bironderwa bikaronka igikuru ni ukuronka urwo ruhusha rwo gusubira gukora uyu ni laon masengo hatwara radiyo bonesha fm imwe rudende mu maradiyo yugawe aturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumiwe muri iyo nama ya cnc kuri uno wa mbere aha masengo avuga ko biteguriye gusubira gukora naho hari ibibazo birimo ivyuma bishobora kuba vyarononekaye bagifise turabigaruka ko muri ano makuru turabafitiye kandi n'ayavugwa mu gisata ca sport aho tuza kugaruka ku mikino waraye uhujije ekipe y'u rwanda amavubi n'iya guinee Conakry. amakuru tuyafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera ku rwanda aho ambasaderi w'ico gihugu muri hollande olivier nduhungirehe kwa gatandatu w'indwi iheze yahuye n'abanyarwanda baba muri ico gihugu biciye ku buhinga bwa none avugana n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza ambasaderi nduhungirehe yavuze ko abanyarwanda barwanya leta nabo bagomba kubarwanya hakoreshejwe uburyo nabo bakoresha gahunda y'inama ya nduhungirehe n'abanyarwanda bo muri hollande yari igamije iki ni muri kino kiganiro yahaye venuste gahunda mfitiye abanyarwanda ubundi ni gahunda ya leta igizwe n'ibintu bitatu bijyanye na diaspora icya mbere ni ikijyanye na mobilisation icya kabiri ni ikijyanye na empowerment kongera ubumenyi n'ubushobozi naho icya gatatu ni ikijyanye na patriotism gukunda igihugu mobilisation ni ubukangurambaga kugira ngo twegere abanyarwanda umunyarwanda wese uri mu mahanga yumve ko ari umwana w'u rwanda tumwegere n'ufite impungenge kubera amateka twanyuzemo wahunze ugifite ibibazo ku rwanda tumwegere tumusobanurire iki kintu ni ngombwa kuko abanyarwanda uko tungana ubu ngubu bajya mu bikorwa bya ambasade mu bikorwa bya diaspora ntabwo ari abanyarwanda bose batuye mu mahanga n'abandi bose tugomba kubegera hanyuma rero icya kabiri ni empowerment icyo cyo kongera ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwiga bakore bagire ubushobozi aho bari bibesheho babeshe imiryango yabo ndetse n'igihugu bateze imbere n'igihugu cyabo hanyuma hakaba rero n'ibikorwa byo gukunda igihugu gukunda igihugu nabyo ni ngombwa kugira ubumwe mu banyarwanda gushora imari mu rwanda kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ibyo byose ni ibintu bijyanye no gukunda igihugu ibyo bintu bitatu rero nibyo twaganiriyeho cyane kugira ngo turebe ko diaspora y'u rwanda hano mu buholandi yabigiramo uruhare none uvuze kwegera mu banyarwanda kugira ngo ubahurize hamwe ubagezeho imigabo n'imigambi yawe uzabigira ute mu gihe hari bamwe bavuga yuko basa naho bahigwa bukware uzabigenza gute kugira ngo nabo ubegere abakwigwa bukware ubwo niba ari aba abakoze ibyaha mu rwanda bakoze abakurikiranwaho jenoside yakorewe abatutsi bafite mandadare bafite impapuro zibahamagarira gufatwa urumva ko abo ngabo ari ikibazo cy'ubutabera bagomba kubahiriza ntabwo ari ikibazo cya diaspora dore hari ikibazo cy'ubutabera nta hano mu buholandi barahari abantu bakekwaho uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi abo ngabo icyo twifuza ni uko nyine bashyikirizwa inkiko hanyuma rero abandi banyarwanda bafite ibibazo by'imyumvire bafite ibibazo by'ubwoba abo ngabo kuba kubaganiriza no kubabwira u rwanda ni ngombwa ariko hakaba n'abandi nabo nubwo batakoze ibyaha batakoze icyaha cya jenoside ariko bari mu bikorwa byo gusiga isura mbi igihugu byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside i burayi no mu rubyiruko mu bana babo mu nshuti zabo abo ngabo bo birumvikana ko nabo tugomba kubarwanya kuko ni abantu badashakira neza igihugu ariko muri rusange twebwe tura nka ambasade nk'anjye ambasaderi n'abandi dukorana turafunguye ku buryo twiteguye kuganira n'umunyarwanda uwo ari we wese ufite impungenge ufite ibyo abaza ufite ibyo yifuza kugira ngo rwose tumwumvishe ko igihugu cye gihari igihugu cye kimukunda kandi ko tuzakora ibyo dushoboye kugira ngo nawe agire uruhare mu kubaka igihugu cyacu imiryango ya ambasade y'u rwanda irafunguye ntawe uzajya haza yikandagira ambasade y'u rwanda yari ifunguye kandi n'abadiplomate ubwabo baganiraga n'abanyarwanda benshi uko bikwiye nta ambasade y'u rwanda wavuga ko hari abanyarwanda ifungiye tugomba no kureba inyungu z'abo baturage abo banyarwanda batuye muri iki gihugu no mu bindi mu mahanga muri rusange kugira ngo tubumvishe ko igihugu ari icyabo bitandukanye na kera murabizi ko kera abanyarwanda bo muri diaspora babaga ari ikibazo muri ambasade babaga badafitanye horasiyo zigaragara na za ambasade ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika ninjye bashimiye nari nabicaye ku masonga nkitangura kuri uno wa mbere urwego rujeje gucungera ingene bimenyesha amakuru bikora mu burundi cnc rurakorana inama na zimwe mu ndongozi z'ibimenyesha amakuru vyugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene vyosubira kwemererwa gukora mu maradiyo amaze kuronswa ubutumire harimo mpuzamakungu ariyo ijwi rya amerika muriko murumva n'iyabongereza bbc mu yaturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo radiyo bonesha fm niyo yonyene rudende yatumiwe muri iyo nama uyirongoye Laurent Masengo mu kiganiro yampaye yavuze ko biteguriye kongera kumvikana ku butaka bw'u Burundi umve kwitegura gusubira gukora cyane gusiga twakorera abanyagihugu kandi abanyagihugu bari bamaze imyaka itanu yose iheze batatwumviriza tutavugana turabyiteguriye cyane rwose ni ukuvuga kwitegura no kuvuga gutya ni ukugira iryo shaka ryo gusubira gukora hanyuma abamenyeshamakuru bahora mu ibarabara basubire ku kivi bakore bakorera abanyagihugu bakorera n'igihugu turiteguye cyane rwose abo bamenyeshamakuru uvuga hari nk'igice c'abamenyeshamakuru bakora radiyo bonesha fm ubu unye bari mu buhungiro barakwiye abasigaye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo mushobore gukora canke muzo kwikora ku bandi bandi muzoha akazi abahari barakwiye ama abarondera akazi ko kumenyesha amakuru ni benshi barahari barahari nta kibazo ibyo bidutera muvuze ngo barakwiye igice cyabo kibarizwa mu buhungiro na masengo igice cyabo ni ukuvuga gutya wewe ko twakoranye abamenyesha amakuru bari hanze ni bangahe rero ndazi yuko abari ngaha mu gihugu ari bo benshi rwose gusumba ni ukuvuga ko nk'ababakorera mu ntara harimo abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'ikirundi kuri bonesha fm hariho abatari bake bari hanze y'igihugu abakora amakuru y'igifaransa kuri radiyo bonesha fm hariho abatari bake bari hanze y'igihugu nicyo nashaka kubaza abantu baragenda rezesitisiyo zikagumaho n'abantu baba iramfasabure suriseteteri kuri iyi si ntibishoboka abantu baragenda abandi bakaza hanyuma ku kibazo cy'ibyuma naho radiyo bonesha fm yaraturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe turi guhara ibyuma bitari bike byaho vyononekaye ivyo vyuma vyo vyo mwoba mwarasubiye kubisubiriza kugira ngo sensi babwiye ati mutangure gukora bice bikunda vyihuta twebwe ikintu dushima ni uko umukuru w'igihugu yaduhaye ubwo burenganzira bwo gusubira gukora ibibazo bindi navyo birahari ibibazo bijyanye n'uburyo birahari turazi yuko tuzobihura navyo ibibazo by'ibyuma turazi ko tuzohura navyo ivyuma bimaze imyaka itanu bidakora n'ibitoba byarononekaye kiriya gihe bishobora kuba byarapfuye ariko n'ibintu bironderwa bikaronka igikuru ni ukuronka urwo ruhusha rwo gusubira gukora abantu bakava mu bushomeri kandi bari bafite ingufu n'ishaka ryo gusubira gukora icyo ni cyo gikuru nta bindi ibindi umuntu azorondera abagira neza badufashe abemera akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru bazodufasha n'umukuru w'igihugu yatwemereye gusubira gukora akaba azi n'ibibazo twagiye duhura nabyo hariho ikigega kijejwe gufasha amaradiyo icyo kigega nacyo nyine tuzokidodora ko hanyuma umukuru w'igihugu adufashe nyine kuhashika turizeye yuko azobandanya adufasha kandi tuzogenda turonka inyishu y'ibibazo tuzogenda duhura nabyo ibibazo ni mu buzima bwa misi yose abantu bagenda bahura n'ibibazo hanyuma mukizera yuko ibyo bibazo nubwo bizoba bihari bonesha efuperi izosura kumvikana ryari kuko mwavuze ko mwatumiwe na sense byumvikana ko uruhusha muja mumaze kururonka ngira ngo nka mirongo icenda n'icenda ku ijana ubwanyu mwibaza ko bonesha efuperi izosubira gusamirana mu gihugu c'u Burundi nka ryari gare mu masengo gusubira gusamirana ryari nakubwiye igikuru tumaze kuronka ubwo burenganzira bivanye n'ibizuba bivuye mu kiganiro twagiraniye n'urwego rujejwe gukurikirana ingendo n'amakuru atangwa nibaza yuko atawumvuka neza na neza ngo ku wa gatatu kwa kane kwa gatanu ngo tuzuta dusubira gusamirana urumva ko hari ibibazo bijyanye n'ibyuma bijyanye n'uburyo n'amafaranga kubera arakenewe ariko nibaza ko perezida yavuze ati mu maguru mashya mwicarane murabe yuko amaradiyo asubira gukora ku neza y'igihugu urumva rero igikuru ni uko iki kibazo cyari cyafuje igihugu kandi bidakenewe kiriko kirava mu nzira kigatorerwa umuti icyo ni cyo gikuru kuvuga ngo ryari n'ukuri ntawo kubwira ngo ngo mu ndwiza cyangwa mu ndwiza ibiri tugiye turashyiramo ingufu mu bijyanye by'ubuhinga n'ibiti turashobora gutangura gukora mu minsi zosa nko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri hanyuma ikibazo cy'amenyesha amakuru banyu mwakorana uba ari mu buhungiro bahunze bafise icyo bita kontra byo gukora ubuzima bwabo bwose bakorera bonesha efemu ariko bakaba batagikorana na mwebwe kuvuza muzi zahabaye kuko iradiyo yugaye bo coco muramaze kuciyumvira icyo onye ni ikibazo cyo kwicarira kandi burya anye akazi kose kagengwa n'amategeko kandi urabizi yuko hariho amategeko agenga iby'akazi ibyo byose ni ukubijyamo umuntu akaraba muri aya mategeko avuga iki byari bimeze gute byanditse gute amasezerano yari ayahe ni ibyo umuntu atajyamo ibibazo ntibishobora kubura nakubwiye mu buzima umuntu agenda ahura nabyo mugabo akagerageza kuraba ingena bitorera inyishu laho masengo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane akazi keza inyuma y'iki kiganiro na leon masengo ijwi rya amerika ryagiye kumenya ko hari ukutavuga rumwe ku burongozi bwa radio bonesha fm isanzwe ubundi itwarirwa mu ishirahamwe arf association radio sans frontiere bamwe mu batanguje iryo shirahamwe n'abari barirongoye imbere y'uko iradiyo isamburwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko ibiza gufundikirwa mu nama ya cnc bitazoba vyega iryo shirahamwe ntivyege na radio bonesha fm basigura ko uburongozi bw'iyo radiyo bwahagiye bidaciye mu mategeko iki kibazo tuzokigaruka ko tumaze kumenya ibiza kuva mu nama y'uno munsi hama tubatumirire impande zose twumve aho rumwe n'urundi ruhagaze ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo uyu nawo ni wa mwanya wanyu uno munsi turahera mu rwanda tubabwira ivy'umukino waraye uhuje ekipe y'u rwanda amavubi n'iya guine conakry mugenzi wacu jean claude munyandinda yadukurikiraniye urwo rukino
ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi yaraye isezerewe n'ikipe y'igihugu ya gineya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu w'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo irushanwa rya shani ririmo kubera muri kameruni gine konakiri yatsinze u rwanda igitego kimwe ku busa muri demi finali gineya izahura na mari kameruni ikine na maroke imikino ya kimwe cya kabiri ikirangiza iteganyijwe ejo bundi kwa gatatu umukino wa finali uzaba kuri iki cyumweru ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa kabiri muri iri rushanwa rya shani u rwanda rwitabiriye hakunze kuvugwa abantu bamwe na bamwe bagiye bemerera abakinnyi b'amavubi amafaranga y'agahimbazamusyi ariko kuyatanga bikaba ikibazo rimwe na rimwe bigatuma abantu bibaza niba ibyavuzwe bizashyirwa mu bikorwa desire mbonabucya wigeze kuba kapitene w'ikipe y'igihugu nawe yemeye gutanga amadolari y'amerika ibihumbi bitanu avuga ko ayo mafaranga azayatanga irushanwa rya shani rirangiye amafaranga yabo bagomba kuyahabwa twavuganye na na perezida wa federasiyo n'umutoza amashami na kapiteni uburyo amafaranga bazayahabwa turimo kureba uburyo yabageraho bakayabona bakiragiza kompetisiyo batuze bashyire umutima hamwe amafaranga arahari tukiri mu mupira w'amaguru ikipe ya as kigali yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino w'intara ya gatatu mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika iyi kipe izahura na club sportif faction yo muri tunisiya umukino ubanza uteganyijwe kubera muri tunisiya ku itariki ya cumi na kane kwa kabiri naho wo kwishyura ukazabera i kigali ku itariki ya makumyabiri na rimwe as kigali irimo kwitoza idafite abakinnyi bayo batanu bari mu ikipe y'igihugu amavubi aribo eric ndayishimiye emeri bayisenge rashidi karisa eric nsabimana na muhajiri hakizimana nubwo abenshi mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru babona as kigali nta mahirwe ifite imbere ya club sportif faction umuyobozi wayo shema ngoga fabrice aherutse gutangaza ko ikipe ye izagera mu cyiciro cy'amatsinda ndetse ngo ikanaharenga tugiye kwitegura mu buryo burenzeho kugira ngo icyiciro kindi mbere ko tugera mu matsinda nacyo tuzakirenge neza intego ya mbere dufite muri aya marushanwa yo hanze ni uko byibuze tubasha kurenga amatsinda nibuze kurenga amatsinda bamwe bavuga ko ntibishoboka ariko ndebye ekipe dufite abakinnyi bose bari bazima birashoboka mbere yo kugera kuri iyi ntera as kigali yabanje gukuramo orapa united yo muri botswana ikurikizaho kcca yo muri uganda tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda batangiye umwiherero wo kwitegura icyiciro cya kabiri cy'irushanwa ryo gushakisha itike yo kuzitabira afrobasket izabera mu rwanda mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda uyu mwaka muri iki cyiciro cy'amajonjora kizabera muri tunisiya mu kwezi kwa kabiri u rwanda ruracyari mu itsinda rimwe na nigeria mali na sudani y'epfo nk'uko byari bimeze mu cyiciro cya mbere cyabereye mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize abakinnyi makumyabiri makumyabiri na babiri bahamagawe mu mwiherero w'ikipe y'igihugu ya basketball barimo gutozwa na henry mwinuka akaba yungirijwe na eme karimu nkusi yari claude munyandinda i kigali mu burundi naho ku ndwi igira cumi n'icenda y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru umugwi wa flambeau du centre niwo ukiri mu kibanza ca mbere muri basketball naho umurwi w'urunani utera wegereza gutwara igikombe c'ihiganwa ry'ibujumbura desire hatungimana aduhido nido urukino rwahuje kuri uno w'imana urunani na muzinga rwari rwitezwe n'abakunzi benshi urunani rukaba rwashaka kwihora uwo mugwi wabatsinze mu gice ca mbere c'ihiganwa abakinyi b'urunani babikoze rero mu gutsinda muzinga mu rukino rutoroshe ku manota mirongo itandatu n'atatu kuri mirongo itanu n'ane aroni kagabo amenyereza uwo mugwi akaba amenyesha ko urukino rwose barufata nka finale kugira ihiganwa bazorisozere bakiri mu kibanza ca mbere bari muno munsi urukino twari twiteguye rwose ku buryo igice cya mbere cya kabiri mwabonye yuko ibintu byari bimeze neza kuko mu gice cya gatatu naho natwiti twagerageje mu gice cya kane abakinnyi sinzi ibyo bafashe nabo babakinnyi ariko bavuga yuko abasifuzi batayifashe neza rero navuga yuko bagerageje nabo n'abantu byashika nibo bona amakosa kuko ivyo nivyo twebwe nivyo dushavuza ahubwo rya shaka twari twatanguranye niyo ryari ryatumye yuko iyi match tuyiheza twari dufise abakinnyi ba cumi na babiri mugabo bose ni bakinnyi ko twavyifuza mugabo bagerageje nico gituma babonye inguvu zacu ntihajya zari ziri nico gituma twatoye kubatsinda bigoranye mugabo nabo byari vyoroshe muri muzinga hoho bamenyesha ko babuze amahirwe gusa ndabirenge Raoul amenyereza uwo mugwi akamenyesha ariko ko bitabaca inkokora turatsinzwe n'urukino cyane cyane mbona ko twabuze mu rukino birabaho twabuze shansi urabona abakiranje bahuje amatwapo cyane amalanse twashoboye guhuja lanse cumi na zitanu urumva aho ni ikintu gitsinda maci lanse iratsinda maci na twapo urazi ko abahereye banje bari foru mugabo uno munsi sinzi ibyashyitse icyo cyane cyane nicyo mbona gishoboye kunsinda maci tugiye gukora gukoresha ingufu cyane nk'uko twahora mugabo tugiye kudubura eforu tugiye gukora cyane kubera ko dusigaje maci zitanu bisabwa ko muri iryo maci zitanu mu bisanzwe atanu arimo dutakaza kandi ndiko ndaraba abakinnyi banje n'ukuntu tuba twitegura kandi tutegura gutegura bizokunda mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa kerne yatsinze new star ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'abiri dinamo itsinda mutanga united ku manota mirongo umunani n'atanu kuri mirongo itanu n'ane nayo lezipo bakaba batsinze egre noir vyoroshe cyane ku manota ijana na mirongo ibiri n'atatu kuri mirongo ine n'atandatu mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'imana urukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi rwahuza mesaje ngozi ku kibuga cayo ibuye muri komine mwumbi intara ya ngozi aho uwo mugwi wari uramutse wakira musongati yo mu ntara ya gitega urwo rukino rwagiye kurangira abakunzi ba mesaje ngozi umutima urimo kubava mu nda kuko bagiye kugombora babona kurangiza urwo rukino banganya ku bitsindo bibiri kuri bibiri urundi rukino rwari rukomeye ni urwahuza egre noir yari mu kibanza cya gatatu na rukinzo yari mu kibanza cya kabiri egre noir imbere y'abakunzi bayo yarashoboye gutahukana intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri bibiri ikibona mbere gufata ikibanza cya kabiri gifata kibanza inyuma ya flambeau du centre yatsinze royal fc igitsindo kimwe ku busa wundi mugwi waronse amanota uyakumbuye cyane ni vitaro yatsinze muzinga igitsindo kimwe ku busa ni nacyo kandi burundi sport dynamique yatsinze interstar mu zindi nkino atletico olympique yanganije na bumamuru igitsindo kimwe ku kindi na olympic star yanganije na lazelefa kimwe ku kindi nyene nayo kayanza united yirahira bujumbura city mu kuyitsinda vyoroshe cyane ku bitsindo bine kuri kimwe desire atungimana kigali ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yegeranije amaju yabo iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu nyuma yo gusanga guverinoma ya sudani icumbikira kandi igashyigikira abakoresha iterabwoba barimo umuyobozi w'umutwe wa al qaida osama bin laden leta zunze ubumwe za amerika yashyize sudani mu bihugu bifashe iterabwoba ibyo bifite ingaruka zikomeye igihugu amerika ishyize ku rutonde gihinduka igicibwa ku rwego mpuzamahanga abashoramari bagendera kure igihugu nk'icyo ari nako ibindi bihugu bikorana ubushishozi bitewe no kutagishyira amakenga amerika izira guha imfashanyo zitandukanye igihugu kiri ku rutonde ishyiraho ingamba zitandukanye zo gucunga ibintu kigemura mu mahanga kandi igakorana n'ibindi bihugu kugira ngo icyo gihugu kitabona inguzanyo ya banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari igihugu amerika ishyize ku rutonde rw'ibifasha iterabwoba ububasha bwacyo bwo kugira uruhare mu rwego rw'ubukungu ku isi buragabanuka gushyirwa na amerika ku rutonde rw'ibishyigikira iterabwoba byanagize ingaruka ku budahangarwa bw'ubusugire bwa sudani ubwo budahangarwa bufasha za guverinoma imbere y'amategeko kudakurikiranwa n'inkiko cyangwa ku byaha by'urugomo kubera izo mpamvu abakozweho n'ibitero bya al qaida n'imiryango yabo bareze guverinoma ya sudani mu nkiko za amerika mu manza zitandukanye inkiko za leta zunze ubumwe za amerika zanzuye ko sudani igomba guha impozamarira imiryango y'abakozweho n'ibitero bya bombe byo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani kuri ambasade za amerika i dar es salaam muri tanzania no ku miryango y'abatwaraga amato cumi na barindwi b'amerika bapfuye biturutse ku gitero cya bombe muri yemeni no ku bwato bw'abasirikare barwanira mu mazi b'amerika mu kwezi kwa munani mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda abanyasudani bahiritse uwabaye umuyobozi igihe kirekire kandi guverinoma y'inzibacyuho yatangaje ko intego nyamukuru yari iyo gukura sudani mu mwanya mubi yariho mu ruhando rw'amahanga ku bw'ibyo guverinoma ya sudani yemeye gukurikiza imyanzuro y'inkiko iteganya miliyoni magana atatu mirongo itatu n'eshanu z'amadolari yo gusaranganya mu barezi nyuma yo kurushaho gusuzuma ibyagezweho muri sudani ku itariki ya cumi na kane y'uko kwezi gushize kwa cumi n'abiri leta zunze ubumwe za amerika yakuye sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uko kwezi hashyizweho inzira yongera kwerekeza sudani ku budahangarwa bwayo iyi ntambwe iraganisha ku mpinduka z'ibanze mu mubano wa sudani utari uwayo na amerika gusa ahubwo ni uwayo n'umuryango mpuzamahanga ni intambwe inakuraho intambamye zabuzaga sudani kwinjira bya nyabyo mu bukungu bw'isi intambwe itandukanye ubukungu bwa sudani n'ibihano yafatiwe ubusugire bwayo ntaho bugihuriye n'ibihano bya amerika ibi bigafungurira amarembo ubwiyongere bw'ubuhahirane n'ishoramari nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika mike pompeo yabyanditse mu itangazo rye agira ati turashima abaturage ba sudani bakomeje guharanira ukwishyira ukizana amahoro n'ubutabera
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Washington.